mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'amakuru mwiriwe se ni thomas kamirindi ugiye kuyabagezaho radiyo ijwi rya amerika muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi guhera umwaka utangura nta mfashanyo n'imwe twari tukironka abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi twari twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika kagira tuti none twemeye gupfa turaba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha uyu ni ndayisenga jean francoise umwe mu mpunzi z'abarundi bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashaka kwimukira mu rwanda ibibazo by'impunzi z'abarundi kandi ni abatawe muri yombi muri tanzania abarundi b'impunzi bagera kuri mirongo itatu bo mu nkambi ya nduta muri tanzania barafunze polisi ya tanzania ibakekaho ibikorwa bya politiki no gukorana n'imirwi irwanya leta y'u burundi ibikorwa binyuranyije rero n'amategeko agenga impunzi pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato ubu ni wo mu muryango w'umwe mu bafashwe mu bantu bafatwa usanga ari abantu b'incabwenge abantu b'ibyirya n'ibyambo bafite icyo boterana cyane cyane mu kunyereza ubuso butunganye ibintu tumenye iyo batwara kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro bagatwarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi mugabo wamanuka ku gipolisi kuraba ugasanga ntabahari intore z'abantu aho baba bafungiye tukazihiga tukazibura imbere y'uko igipolisi kibafata hatangura isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera uburundi ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari irementanya bababwira ko batanze tere yo kwigishiriza mu kirobere bo bamwageza ko ngo yoba umunyepolitike ngo yoba kiroke itaroberi ariko ibyo byose nta fatiro bifite bakamwageza ko yoba azizigwanisha ubwo bagomba kwigwanisha baje kwibura na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabwenge usanga niwe twama umutima uhagaze ahera n'abatakirara mu mazu ugasanga nyine biterwa zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana yamara bamenyesha ko bamaze kurenga mirongo itatu mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose yega biragoye reka ari kamwe kamwe gutamenya ko umuntu aragenda utazi ukuntu agiye biragoye kuko uriya muntu wese ubu n'inyamwigenda gusa nk'ahari ubwoba bwamutekeye dore ko ubona umuntu bamutora utazi ibyo ari byo aha biragoye vrema ukuri ntawe umenya igitigiri kumva bajya batoye umuntu bari babibuza ngo batora batora ryane biragoye vrema dino n'ukuri buri wese abantu baba insegitire babona yuko umenya bafite icyo wogera gute bumara abo bo kabisa ntiboroherezwa kuri uwo ari we wese vrema muri nyamwigenda ko kumenya biragoye ko aho uri hose wowe imbere guma wika ku mwana umwanya ushobora kunoga n'ukuri naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga gusa basaba ko atawobeshegwa abantu batwite hariho abantu nyene bari barabatanze ko ari abapolitisiye harimo nyene bamwe bamwe b'imbonerakure nisho rero nyene baragiye baramenyekana barabatanga ku gipolisi ubu rero bariko barabegeranya nyene abamenyeka bose batandukanye mu mazina nyene ni kuvuga hariho amajone yagiye aradondagurwa kuko ariko arigirwamo ibintu by'ibizirika ayo majone abo bashaka dodone nabo bose bariko barafatwa hariho n'abandi bantu bamwe bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye mu bamaze gufatwa harimo abarenga cumi bamaze ukwezi kurenga bafunzwe bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district kibondo abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma iyo kambi y'impunzi irimwo ivyo bice byose bihana urubibe n'igihugu c'u burundi izo mpunzi zahunze zivamwo ico nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo basaba icamwe mpuzamakungu hcr ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekugwe bamaze kutubandikira mesaje hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari kigoma hanyuma batubwira ko ari nke mu kwezi kwa kane cyangwa mu kwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi amakenga nyine aguma aguma ari menshi rwose kuko umuntu atatu yagirizwa hariyo batatu abandi babatanye mu fide abarinyamutse ibyo bashika ku munani hari n'abandi bashaka kuri batatu baba batwaye mu burundi kuba bavuga ko babafashe kamakade bagira amashyirwa turayasize ko bashobora kubarungika mu burundi kandi umuntu muto muto nka twebwe yumva kuko biba bitoroshe si mbere muri iyo kambi ya nduta hafatwa impunzi zigafungwa mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu ca tanzaniya gishavure cirukane impunzi zose zitahuke ico bikoze ico gihugu cabahaye indaro cyaremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika turi no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu leta y'u rwanda yafashe icyemezo cyo guhagarika gukorana n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch umunyamakuru wacu i kigali asumuta kaboyi arakurikirana iyi nkuru turi kumwe kuri telefone asumuta wiriwe neza
wiriwe neza toma niko leta y'u rwanda irarega iki human rights watch ni iki cyatumye ifata iki cyemezo
icyo nakubwiye ni uko bavuga ko leta y'u rwanda itavuga ko yahagaritse gukorana na human rights watch ahubwo itavuguriye amasezerano bari bafitanye n'uwo muryango guhera umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi nibwo amasezerano y'uwo muryango yarangiye leta y'u rwanda ikavuga ngo ntabwo twigeze tuyasubiramo tuyavugurura kubera ko hari ibintu leta y'u rwanda ivuga ko ishinja uyu muryango w'imani rayiti woti gukora raporo zidacukumbuye banavuga ko izo raporo ziba zirimo ibinyoma bampaye urugero rwa raporo zakozwe ubushize bavuga mu ntara y'uburengerazuba aho abantu bavuga ngo biba ngo bakicwa nyuma yawo umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu rwanda komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda ikaza kwerekana abo bantu ko bakiriho leta rero ikavuga iti mu gihe cyose uyu muryango ukora amaraporo y'ibinyoma ntabwo tuzavugurura amasezerano twari dufitanye n'uyu muryango keretse mu gihe uyu muryango waba wemeye kugendera ku byo leta y'u rwanda ibisaba ariko rero uyu muryango usanzwe ufite ibiro n'abakozi aho ngaho i kigali ntabwo bagenda se ngo baganire na leta ubusanzwe
ibyo ngibyo nabibajije umukozi muri minisiteri ushinzwe iyi miryango itegamiye kuri leta mbese kuba kuvuga ngo amasezerano ntavugure bivuze ko abo bantu batazakomeza gukora se ngo bagende mu gihugu cyose nk'uko bakoraga aravuga ati muri rusange umuryango utemewe utanditse mu kigo cy'igihugu gishinzwe by'imiyoborere rgb muzi ko ariyo yandika imiryango mpuzamahanga ni ukuvuga ko batazaba bemerewe gukorera mu rwanda kuko nyine badafite amasezerano
ubwo rero ni ukuvuga yuko hari imishyikirano se ihari mbese ibiganiro hagati ya human rights watch na leta y'u rwanda kuri icyo kibazo cy'ayo masezerano n'ibyo batumvikanaho
umukozi muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'imiryango mpuzamahanga yambwiye ko kugeza ubu hagiye gushira amezi ageze kuri atandatu arindwi amasezerano arangiye ko nta biganiro byari byongera kubaho hagati ya leta y'u rwanda n'uyu muryango
yaba mbese abahagarariye uwo muryango aho ngaho i kigali yaba n'umuryango icyicaro cyawo hano muri leta zunze ubumwe za amerika barakubwira yuko nta muntu n'umwe wigeze ashaka kuvugana na leta nta n'umwe uraza gukorana uraza kuvugana na leta ngo babe bavugura ayo masezerano ndetse banemerane ku ngingo runaka leta y'u rwanda ishaka ko uyu muryango ugomba kugenderaho kugira ngo nyine ubone uburenganzira bwo gukorera mu gihugu ndakeka human rights watch niwo muryango wa mbere mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ahari utagifite amasezerano ya leta y'u rwanda mu yahakoreraga nibyo
ntabwo mbizi ko ari we wenyine ariko umukozi muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'imiryango mpuzamahanga yambwiye yuko n'ubundi indi miryango yose n'ubundi isanzwe amasezerano iyo arangiye bongera bakicara bakongera bakavugurura amasezerano ntabwo ari human rights watch yaba ibaye iya mbere wenda amasezerano arangiye ahubwo wenda bishobora kuba ariyo yaba ibaye iya mbere wenda amasezerano arangiye ntavugururwa ariko ubundi amasezerano n'ubundi asanzwe arangira hanyuma iyo miryango ikongera igasaba andi masezerano mashyashya bakongera bagatangira bundi bushyashya asumute kaboyi ndagushimiye ubwo rero uraza kongera kuduha inkuru neza urakoze urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika bamwe mu barundi b'impunzi i kamanyora mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi basohotse mu nkambi berekeza ku mupaka w'u rwanda baragera ku bihumbi bibiri na magana atanu ni abayoboke b'umwigeme witwa zebiya ngendakumana banze kwiyandikisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none babitewe n'imyemerere yabo y'idini umwe muri izo mpunzi jean francoise ndayisenga avuga ko mu by'ukuri bavuye muri iyi nkambi kubera kubaho nabi no gutinya ko leta ya kongo yabasubiza mu burundi ku ngufu yabivuganye na mugenzi wacu diane nininahazwe abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya nduta n'abaserukira abandi
muratubabarira ibyuma byacu biratuvangiyeho gatoya ariko rero diane nininahazwe ikiganiro yagiranye na jean francoise ndayisenga kuri aba banyekongo rero basohotse mu nkambi ya kamanyora bashaka kujya mu rwanda uyu mwigeme avuga yuko babitewe no gutinya ko leta ya kongo yabajyana mu gihugu cy'uburundi ku ngufu aho rero bakomoka kandi akavuga ko babayeho nabi mu nkambi ya kamanyora ngaba rero diane nininahazwe na jean francoise ndayisenga duhejeje kujabuka tuvuye i kamanyora dusubiza i bugarama ku ruhande rw'u rwanda tuvuye muri kongo kuko kongo yaratwimye ubuhungiro twari tumazeho imyaka hafi itatu twashimye rero kunyaga amagara yacu turabe ko hari niho boshobora kutwakira abo bafite umutima mwiza wo kwakira umuntu muvuga ko kongo yabimye ubuhungiro ariko baravuga ko banse kubandanya babafasha kubera ko mwase kwiyandikisha biciye mu nzira impunzi zose zirinda kwiyandikisha biciwemo waranse kwiyandikisha bakoresheje uburyo bwa biyometri kuko bidahuje n'ukwemera kwacu leta ya kongo yari ibizi yari yaratwemereye kutwandika idakoresheje ubwo buryo hari hageze kwisohora amakarata y'impunzi ko yari yemereye ubuhungiro mugabo ikisaba hakibereye kutwandika aricyo gituma twe twayangiye hanyuma rero ugiye kubiraba uburenganzira bwo kuba impunzi ntibabutanga kuko wemeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biyometri babutanga kubera ibyatumye uhunga igihugu cyawe biguha ubwo burenganzira bwo kuba impunzi mu kindi gihugu i rusenda hari kandi irimwo hafi ibihumbi mirongo ibiri birenga imurongo hari abandi bangana gutyo ni abarundi nkacu bahunze igihe twahunga egume baremeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biyometri mugabo babubahaye atari uko bemeye gusa iyo yandikwa ari uko baraje icyatumye bahunga igihugu cyabo bitwumva rero igituma botwima ubwo buhungiro ngo nitera twase kwiyandikisha gusa ikindi naco twari bwicwe n'inzara twari tumaze amezi abiri arenga guhera umwaka utangura nta mfashanyo n'imwe twari tukironka atari uko baturonsa amazi gusa abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi ataco bihereza kacevu ca ruguru batagira ico bafungura tuba twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika mugaca mwiyumvira namwe ahantu hari abantu bangana gutyo batagira amazi tuzakorera amacinya tukagira tuti none twemeye gupfa kuraba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha abategetsi ba kongo mwabasezeye imbere yo kuja ngaho mu rwanda ntitwabasezeye kuko n'abanyene ntibigeze batubwira yuko ubwo burenganzira bw'impunzi batabuduhaye twabyumvise hanze hcr nayo hcr kubera itari ikidufasha nta n'icyo twari tukivugana urumva twasa nuko migenderanire twari tugifitaniye nta n'abo twasezeye ariko kandi iyo hcr muvuga ko itabafashije ngaho muri congo ni nayo ikora kuri ayo mategeko nyene mu gihugu c'u rwanda murahava mwibaza ko baza kurenga ku vyo basanzwe bakorera ko hama bakabakira nk'impunzi batabanditse ubutegetsi bw'igihugu ni bwaduha ubuhungiro hcr ikorera ku byo bazoba babatuye ubu abategetsi bo mu rwanda ngaho muri baje kubaraba bamaze kubabona hari ijambo barababwira babakiriye byifashe gute ubu niho bari bagitangura kutwakira ntiramenya icyo batubwira niho twari tugitangura kubonana nabo kugira twahaza tumenya hanyuma icyo batubwira muri rusange mungana gute ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo irindwi n'icyenda nitwaba twashitse twese nta makuru aravuga ko hari uwasigaye mu nzira niziriye ko twese twaje kuko nta n'isanganya twagize mu nzira twaje neza bacungera umutekano wo muri monisiko badufashije baracungera umutekano mu nzira mbona umenga n'abanyuma bamaze gushika mwahaje n'amaguru twahaje n'amaguru kiretse ibimuga n'abari barakomeretse muri iyo ntambara yo mu kw'icyenda bashoboye kuronka imodoka yabafashije ikabunguruza ariko ibintu byacu bisigayeho nka byose kuko tutashobora kubyikorera ari nka hamwe leta y'u rwanda naho na rcr mu gihugu cy'u rwanda bokomera kuri iryo jambo ry'uko atampunzi n'imwe bakira ku butaka bw'u rwanda atarinze kwiyandikisha muri ubwo buryo mwumvuga ko butajanye n'imyemeranire yanyu muraheza muce mukora iki tuguma twizigiye yuko twakirwa neza bamaze kumva ingorane dufise nabo nibaza ko badaca baduterera hanze ni ko baza kutwakira neza hari ico uwo muyoboka zebyange ndakumana arababwira uyaye tumuheruka akiri burundi atarahunga mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nta kintu na kimwe turavugana nta jambo na rimwe tubwira ndayisenga jeanne francoise murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze nawe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu rero jean francois ndayisenga ni umwe mu mpunzi z'abarundi barenga ibihumbi bibiri na magana atanu bemera zebiya bashaka rero kwimukira mu rwanda bari ikamanyora mu kigo cy'impunzi mu burundi ishyirahamwe cliniciens sans frontiere abavuzi batagira imbibi ryiteguye gufashisha ibifungurwa ndemamubiri abana magana atanu bari munsi y'imyaka itanu mu kanya mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu oriyani itangishaka yaganiriye n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe ingenieur albin uwimana kuri iki gikorwa cyabo ingenieur uwimana aratangira avuga impamvu biteguye gufasha abo bana bafite ibibazo byo gufungura nabi murakoze cyane ishyirahamwe dusanzwe turongoye kirinike sans frontiere abavuzi batagira imbibe nk'uko dusanzwe dufite ikivugo ikivugo cyo guhindura ibyanze guhinduka change the challenge turabona yuko hari ibitigiri bitari bike by'abana bari hagati y'amezi atandatu n'imyaka itanu turashobora gusuzuma abashika ibihumbi icumi ubwo rero nk'uko mwamaze kuvuga ko tumaze gufasha abana bangana amajana atanu mu gice cya mbere dukoresheje ya ngaburo ikoze mu biyoba bita pate de rashide cyangwa ipamplinite twarashoboye nyine no gufasha mu kindi gice gikurikira uretse igice kindi kizokora ku munsi wa gatanu cy'abana bashika amajana atanu nabo twari twabahaye iyo ngaburo yitwa supamikise iri mu bwa bwoko cumi n'umunani bw'ibifungurwa byikwije iruhande y'aho twarakomeje tugira ikintu bita demonstration kirinere tukereka ababyeyi ukuntu babwirizwa gutegura imfungurwa z'abana babo kugira ngo bakinge izo ndwara zo gufungura nabi kuko twagiye turasanga muri bike baronka batazi ukuntu babitegura ndetse bimwe umwimbu bagaca bawushora bakawuhereza ku masoko kandi izo ndwara nazo zo gufungura nabi tugasanga zituma haba agahombo haba ku miryango ndetse no ku gihugu kuko igihe umubyeyi afise umwana umwe cyangwa babiri bafite izo ngorane yamira kwa muganga ntacyo asubira kwihereza ngo arime cyangwa yungure igihugu n'umuryango twaciye dushyiraho n'umugambi wo kubereka kubasigurira kubigisha ukuntu izo mfungurwa cyangwa ibyo biterwa bishobora na honyine kuboneka bashobora kugwiza umwimbu kuko akimuhana akaza imvura ihise mwavuze zimwe muri izo ngaburo pate dahashide mwigeze gufashisha abana mu minsi yahera ku batazizi ifasha gute mu mubiri akamaro kazo ni akahe murakoze cyane ku gisata cya mbere twakoresheje ibyo bita pate dahashide cyangwa umutsima ukoze mu biyoba mu biyoba harimo ingaburo nyinshi kandi zikwiye abari umutsima bashobora kuwukoza umukati cyangwa bakawufungura uko umuntu amaze abari ibiyoba bateguye bikozwe mu buryo bwa none amalaboratware abizoberewemo ari muri mu bufaransa ndetse no muri amerika ibyo rero twamaze kubahereza ni uko abana baba badafite ibiro bikwiye bivanye n'uko bariko barakura ariko mu kiringo cy'indwi zibiri twasanga abana basubiye ku rugero rwabo bategerezwa gushika ko mu gihe bafashe izo ngaburo kuko zaba ari ingaburo ni ingaburo ziba zirimo ibyangombwa byose ni nacyo gituma n'abantu bashobora gufungura ibiyoba ku rugero rukwiye nabo nyine usanga bafite ubuzima bwiza izo ndwara zo zijyanye no gufungura nabi zitabashikiye ubuzima bwabo iyo super mix yoyo twumva iri mu ibifungugwa ubwoko iri mu bwoko cumi n'umunani bw'imfungugwa ni nk'ubuhe bwoko bw'imfungugwa buri kumwe umuntu arashobora kuyironka byoroshe mu gihugu murakoze cyane ego iyo ngaburo nayo yitwa super mix iri mu bwoko cumi n'umunani harimo amashu harimo amakaroti harimo ibitunguru ubushaza ibiharage inyama n'izindi n'izindi ingaburo mu kubiteka barabiteka babikoza nk'umutsima cyangwa ibijumbu cyangwa umuceri kuko aba ari ingaburo ikwije byose iyo ngaburo nayo ikorerwa mu gihugu cya amerika niyo ziva ni umugiraneza yabonye yuko igikorwa turiko turakora cyo gufasha abana bagendana ibyo bibazo maze araduha izo ngaburo ni ukuvuga rero yuko mu burundi ntabwo zikorerwa mu burundi zikorerwa hiyo muri amerika turaza kuganira mu kanya ku bijyanye n'ukuntu ababyeyi bakwiye gutegura nk'imfungurwa nk'uko babivuze zishobora kuboneka zoroshe kuronka cyane cyane nko ku mutumba n'uburyo bakwiye kubiteka none muri iki gihe muhanurira ababyeyi gufashisha abana babo iki cyane cyane mu kubagaburira imfungurwa n'ibihe mu bintu muhanura ababyeyi guha abana babo muri iyi minsi muri ino minsi ababyeyi tubahimiriza kugaburira ibifungurwa abana babo ifungurwa byikwije birimo ntanganguvu birimo ndemamubiri birimo insanganyangaburo ndetse n'amavitamine n'ibindi byunyunyu kuko mu gihe ibyo byose bibonetse mu mfungurwa abana bagira ubuzima bwiza ndetse n'abo babyeyi nyine nabo nyine bagira ubuzima bwiza bagira amagara meza murakoze cyane rwose nk'uko mubizi bagenzi b'ijwi ry'amerika kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradiye ijwi ry'amerika nabo bagashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ku mutumire wacu no munsi nk'uko twabivuze ni clinicien sans frontiere abavuzi batagira imbibe bafasha mu bijyanye no guteza imbere amagara y'abantu mu burundi tuje ku murongo wa telefone rero twakire abanywanyi b'ijwi ry'amerika duhere kuri innocent innocent urahora akomeye ego mu jende gamukanyesha mu gisagara cya bujumbura tuga ku ijambo yagumye turashimye iryo shyirahamwe ko rigaburira abana ataco bishoboke none bagaburira abana bo mu gisagara canke na ruguru bose barashikayo bakabandika bakabafungurira kubura nabo nyene bakenya ko numvise ngo bagaburiye abana bo mu gisagara bararaba naho nyene na ruguru babandike bashikeyo kubera badacagura guha abana ifungurwa nsanganyagabo
reka twakire na elize elize uraho yego mwiriwe ndaramukije mutumire harayishuze utubazo nagomba kumubaza nagomba menye bakorera he mu gisagara cya bujumbura canke amajya he mu gihugu mbega boba bakorana na leta nivyo vyari ibibazo vyanje ku mutumire reka tubandanye twakire na alphonse ku murongo alphonse uraho ndaho ndakomeye cyane
duhamagaye urihega alphonse ngenda i kigali ahantu bita i kanombe numvise rero ko ibyo muganiraho buriya nateze amatwi nakurikiye cyane gusa buriya icyo kibazo cy'imirire buriya akenshi akenshi abantu bijya bigenda bibagora cyane ugasanga buriya nyine hari ikibazo gusa bo ndumva bo bari kugenda batera intambwe bakajya no mu baturanyi nyine bakanabibigisha ariko hari ikibazo ndi bubaze uwo mutumire wacu nk'uku nguku hari ukuntu abantu benshi bataba bagiye bose bafite ubushobozi bungana ese abafite ubushobozi buke bo hari ukundi nabo babageneye kugira ngo nabo ibyo ngibyo babigereho ndumva ari icyo kibazo nyine nari ifite n'ikindi cya kabiri ifite nagira ngo mbabaze ese mu burundi hose byarahageze ibyo ngibyo turakanya umutumire abishure wakoze cyane imishinga nahe albin wimana duhereye kuri innocent yabajije ati niba mukorera ubujumbura honyine muri make murakoze cyane ndashimiye abatumire bagerageje kubaza ibibazo babajije neza mbere kuri inosa yabajije yuko dukorera mu gihugu hagati ubu turi ko turakorera mu gisagara cya bujumbura no mu ntara ya bujumbura kubera uburyo dukoresha ari uburyo bw'iwacu nyine nta mfashanyo n'imwe dufise ariyo mpamvu tudashobora gushika kure igihe twarose abadufata mu mugongo tuzoshobora kujya mu ntara zaba za gitega makamba ngozi aho ibyo bibazo biri kandi aho abantu baguma badusaba yuko naho twoshikayo kugira ngo dufashe icyo kibazo ubundi yabajije aho dukorera dukorera ibiro byacu biri bujumbura muri karitsiye gatoke gweza hama yongera arabaza aho dukorera mu gihugu nahavuze ariko ntitibujijwe yuko mu zindi ntara ntibivuga yuko mu zindi ntara tudakorerayo byaba iby'inyigisho ibindi bikorwa uretse bino by'ingaburo dukorera aho dusanzwe dukorera ahandi turafise mu gihugu cyose turafise izindi izindi ntambwe ibindi bikorwa dusanzwe tuhakorera bijyanye n'inyigisho yabajije kandi iti mwoba mukorana na leta neza cyane tugira munsi y'uburongozi turi mu burundi turi bujumbura ubwo rero nta gikorwa na kimwe wokora udakorana na leta ibyo dukora ni ugushyigikira utwigoro twa leta leta ninde leta ni twebwe ni jewe nawe nyine ni leta nuko rero ku kibazo cy'uwo mutumire yabajije ni icyo turakorana na leta kuko turi mu burundi leta niyo tuyoboye niyo ishyiraho politike niyo itunganya iby'igihugu natwe tujya ngaho turi turakurikiza politike z'igihugu ibikorwa by'igihugu abayobozi baba bariko baba bariko baraduhimiriza cyangwa baba baratoye barategekanije ubundi yabajije ari mu rwanda alphonse ati abadafite ubushobozi bigenda gute twebwe abantu dufasha muri icyo kiringo ntabwo ari imfungurwa barira ngaho ni imfungurwa barazitwara muhira bakazitegurira muhira ko tuba twaraberetse ukuntu bazitegura ni ukudafise uburyo bwa buryo nk'uko yabivuze turakomeza tumuhereza za ngaburo kuko tuba tubona yuko nyine ataburyo afite kandi tuba twarashyitse no mu rugo iwe tukabona yuko atamikoro aba afise hanyuma yabagiye ko tuba dukora mu gihugu cyose oya iyi porogaramu ntabwo ikora mu gihugu cyose ntabyo twashobora kuko bisaba uburyo bisaba uburyo bwinshi igihe abafasha bashoboye kuza ubwo tuzokongera ko intara ariko ntitwavuga yuko mu ntara cumi n'umunani zigize uburundi dushobora mu gukoreramo uwo mugambi ntabwo twabishobora tuzogerageza dushike mu ntara zishoboka ariko intara zose ntabwo zishoboka kuri icyo kibazo nyine cya alphonse ku bari ruguru mu ntara ikibazo gihari mu gufungurira abana babo ibyo bakeneye ni gike kuri mwebwe ni uburyo buke canke muri rusange no kutamenya bimwe mu bintu bisanzwe biboneka bashobora gufasha umwana kuronka amagara meza murakoze cyane ikibazo gihari nibyo hariho kutamenya ariko n'icyo kibazo kimaze kuhaba abana bakagendana ibyo bibazo byo kudafungura neza ikiba kihari n'ikihe ni ukubavura ni ukubafasha kubavura kugira ngo bave muri wa mugwi w'abantu barwaye indwara zo gufungura nabi bajye mu mugwi w'abantu bafite amagara meza inyuma y'aho ni uko ababyeyi baca bigishwa ukuntu bategura imfungurwa kugira ngo bakinge abo bana babo ntibazosubire guhura na bya bibazo bahura icyo ni kigira kabiri iruhande y'aho ni uko ababyeyi baca bahimirizwa ukuntu barima ukuntu baduza umwimbu kugira ngo ntibazohure na bya bibazo kuko wamweretse ukuntu ibyo kurya bitekwa ntiwamweretse ukuntu abirondera ukuntu babirima yirirwa kwirigara urumva naho nyine ntacyo zo gukoze n'ibintu bitatu rero bijyana abo bose bari hagati mu gihugu bakeneye ibyo bintu byose uko ari bitatu uko babironka izo nyigisho woshishikarizaho ugatanga nimero yawe aho bashobora kukuronka kumbure neza na neza no kwibarabara ukorera ko nimero y'inzu bashobora kukuronka ko ibujumbura ni karitiye gatoke gweza dufite biro mu nyubakwa z'ishengero bita egirize pantekotiste ini mu nyubakwa z'ishengero yunze ubumwe na muka wera ni karitiye nshasha telefone ni mirongo irindwi na gatanu cumi n'icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo icyenda n'indwi limiteri nayo ni mirongo itandatu na rimwe majana abiri mirongo indwi majana indwi na cumi n'icyenda ijwi ry'amerika murakarama turabashimiye cyane